raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo nooran hudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
warra dhugaan wal jaalatu Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrata.
warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa.
iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والميعاد وبلو مسلمة كيف توتهر دوفوتا راديو نور الهدادة أكما سن إيجت توتا دي بي إينا تنتيسني بروغراما ددتش جالالاتي في ركتش سنه Kunuu deebisaan iyyannaa tan teessanii akka armaa gadiiti. Haati iyyannaa tanaa galmeen isii dhibba torbaa fi jahatamii tokko. Odoo iyyannaa isii tanaatti dubbisutti hin deebineen duratti akkuma aadaa isinii goonetti waan isinirra fidamuu deemuu kanarratti isin dammaqsuuf namni bakka tanatti hedduu rakkoo guddoon dhimmi bakka tanatti ilaaltu shamarran shamarran shamarran muslimaati. Mee iyyannaa tana dhaggeeffadhuuti akka daawwitiitti itti keessatti if ilaali. Ana isaan jiraa maalittiin jira yeroo tiyya maal keessattiin gube warri wayii bultii jiruu jaarradha je'ee kijibaa fi sobaan dabarsaa waliin ture eeysa jiranii an eeysaan jira jii itti ilaalime. Akka jettu obboleettiin keenyitu. Akkuma irra hedduu gartee shayxaanni isaan xilee isaan jallisee jaalala dhugaa itti fakkeessee jaalala shayxaana isaanitti urgeessee hirriiba dhorketti. Anillee ijoollummaa fi yaannaa mana torbeessaa keessa jiru jaalala shayxaanaa tana eegale. Jaalala tana eegaluun kiyya kun duuba wanni tun fokkattuu fi jaalatamtuu adda beekuu kiyya. dhabaaf sammuun tiyya waan nan bilchaatiniif. Odumaan gartee sababaa haasawa bu'aan qabne hafiriin qabne akka gobeessaa kana facaasee muru gurbaan tokko na dubbise. Haasawuma kana keessatti na jaalate. Amma gaafa kana haadha mana kiyyaatiin si godhanaan jee anilleen ta'afata dadhabdee jirtuu si qeebale si hayyame siif kenneen jeen garuu hatattamatti akka gartee ni kana godhattuun je'in walumaa galattu waliigallee kanarratti eega bubbulleen boodatti ani ka'ee hireennaa dhufteetiin kara mana barnootaa yuunivarsiitii deeme gaafan ganda sanirraa deemee bakka yuunivarsiitii barnoota jaamicaa san dhaqu waaniin aadaa godhe duraan aadaa godhe dhiiraa wajjin jaalala shayxaanaa san taniin gurbaa duraatii wajjin ture haqaaree tumaan sanduuqa keessa kaayyadhee biraa deemee amma bakkaan dhaqe kanatti haarayatti nama biraa barachuu eegale. Inuma namni ani wajjin barachuu wal barachuu eegale kuni ummata jama'aa muslimaa ka je'amu gurubbii paartii dardarootii shamarranii kajaami'aa keessatti warra gartee ifjaaree jiru kana keessa dabalameetiin. barattoota cufa dhiiseetumaan amiiruma isaanii guddaa ijuma isaanii san barachuu eegale. Namni hunduubaa nama haala bareedaa qabu nama garte imaanatti illee jabaati. Anilleen kitaaba hedduun isarra dubbisee qara'e. Inumaa gaahugaan achi ilaalu qaalli kiyyaa fi qaallisaa akkuma nama tokko walqixaa quxumu. amma haasawa xiyyaa fi hara cufaan hoggana murteeffateen boodatti amirtichi kun yaada gartee sammuu isaa keessa jiru narra fide haadha mana kiyyaatiin si godhachuu fedha akkam jettaniin jennaan anilleen ta duraanuu afata dadhabdee jirtu harka lamaanin kenniif hatattamaan dafi odoo gartee allaattiin biraa si jalaa nan fuune dafii warra keenya geeffadhuun jee dhaqadhuun jee innilleen akkasumatti hayyama kana godhee garuu wanni inni gartee ulaagaa lafa kaayyate ama tokkoo fi kanaatuun wafee hoggaan gartee qaraatii tana xumurre boodaan ni kaa wal godhanna amma immoo dhiqeetumaan si qaadhimee deebi'a. Amma gaa kanarratti egaa walii galleen boodatti inni kuni ama tokko booda jaami'aa irraa bahe fixate maal ta'ere hujiillee harkatee hujiillee qabate. Ani immoo halkanii guyyaa yoomuma dhufee hulaanatti dhadhawaan eegaa jira waan san hojiirra oolchuudhaaf. Anumaa isaa wajjiin eega booda kanaa wajjiin guyyaa kam inni kunna dubbisaa bilbila isaa eeggachaa jiru qaadhimaanin janaajina wajjiin guddisaa ture haasawa hijibaa waliin jaalala shayxaana wajjiin cafaqaa ture suni natti bilbile maal naan haji'u teere hay ati numa jirtaasa ati mallee waan heerumne akkaan hamilee gartee fedhinnaa heerumaa sirratti arkun ani qa'aata heerumteen si seebar lakkii bakkuma saniin jira amma duran heerumneen jeen. Amma gaafa eegaa wal agarreen boodatti haqaarreen duraan haqaarradhee ol kaa'ee sun eega rabbinaa fiti isa kanaa wajjin walitti deebine amma haasawa gartee jaalala shayxaanaa cafaqotti. Kayriiba nama dhoorkee jiruu nama gubee namaageen nama godhusan oduma haasawanii hirrinni bakkuma jiraanitti nama fudhatu san waliin eegale. Haala kanatti gaa haala jibbatamaa kanatti naafi inni waliin haasawa cafaqacha. cuusan bira hutee inumaa kalammeessaatis kanumaan isaa wajjin haasawuun ka boodaa kanaa wajjinis haasawuu eegale. Amma boodaa rabbiin gara fedheen gartee gorsa namaa fida odumaan taa'utiin aniin tuni gaafaan gartee jaalala shayxaanaa tana dhiiraa wajjin haasawuu umriin tiyya amata meeqa naa amata meeqaati waan kana eegale saa umriin tiyya arra meeqa yeroo tamiin jira ka duraarraa faayidaa tamiin argadhe. kalammeeysaarra hoo maal keeysaan jira aniin tun if miidhe umriin tiyya deemaa jirti hireen gartee dhalaa yeroo umriin siidhaa hammi heerumtee bultee argattee ilmoo argattu gabaabdu malli maaltu naa wayya amma tanaaf jecha dogongora gartee guddaa keessa jiraachuu kiyya akka dukkana halkaniitti firratti murteeyse ani dukkana keeysaan jira badii keeysaan jira jechuu amma as garagalee gurbaa kana dubbise gurbaa agaa amma na barbaadaa dhufe kaniin duraan haqaarradhee gaafa dura achi kaayyadhisa. Amma gurbaa kanaan yaa obboleessa kiyya na ati waan waliin dabarsin illee ni beeyta amma immoo ani si biraa deemeetiin bakkeen jirulleen akkana asittiin nama agartee wajjiin wal baradhe tanaaf jecha dhiifama godhi dhiifama godhi yaada kiyya ani gartee kaasan ji'in ammoo. eegumaan kaboodaa kanaa wal baranneen gurbaan duraa sun warri isaanii warra faala laalu warra sihirii godhu warra waa namatti daggamu ka ja'an san ta'u baradhe amma dubbiin tun duubaa hedduu gartee qalbiina seentee inni kun na yaachifte dubbiin gurbaa duraa kun duuba keeysaahu eegaa warri isaanii akkana tahuu beeke inumaatti deddeebi'iitiin dhiifa magaa naafi atti waliin baafnu wajjiin bultii jaarrachuuf illee hin tollu akka gartee natti hin bilbillee akka nan dubbifne ji'i. Sanirra ejjedheetiin maqaa isaatii fi mobaayila isaallee firraa cufee karaa boodaa boodaa kanatti as deebi'ee abu ati gaa akkana naan jettee akkas naan jettee tanarra wal taane dalagaallee qabatte amma hatattamaa kana na fuutu taate na fuudhin ji'i. Amma inninis duuba waliif galla isaa wajjiin yeroo gabaabduu keessatti nuti amma wal fuudhuuf jiraan. Garuu wanni mar harkaana qabu yaa nuural hudaa. Tanin isinitti dhufeef. Yoon an ka'ee gurbaa boodaa kana heerume. Warri duraasan har tokkoon budaa ja'an. Har tokkoon warra waa daggamu ja'an. Har tokkoon warra faala laalu ja'ani. Yoo waa natti godhe akkamiin tahaa malli xiyya maali jechuutu karaa keessan na fide gurbaan sun waan naan je'e wayin isinii himeere duraanuu gaafasan ani bar wanni si bilbilee si dubbiseef nama ati isaa wajjin wal taatee heerumuu jirtuu si dhagahe ani bar laaftuu laaftuma tanatti kasi dhiisuu miti gubii gati hirriiba mi'aa warraftu ati takkattii tana beekinaan jedhe santu sammuutiyya keessa jira malli maalii jette obboleettiin keenya tun. Kun egaa rakkoo shamarran cufaati. Warra gartee jaalalti shayxaanaa isaan bittee inumaa gariin faan bar horiitti baafteeti. Maallaqa itti nayxee fi tilifoonillee akka hin dubbatu goote yoo ati nan dubbifne gartee hirriibni nan dhufu hin nyaadhu hin dhugu jettee sadarkaa kanaan meeqa dhalaa ka'ee dubbiin isa geessa. Garuu ga'amma nuti wanni jennuun obboleettii teenyaa fi fakkii isiitiinis yaa obboleettii teenya akkuma manguddoon teenya jettutti abbaan if dhawee waa if hin danda'u jedhan. Duuba atiif dhoyte ganamarraa ijoollummaa keetii yeroo barnoota mana torbeessarraa eegalte jaalala shayxaanaatiin eegalte. Jaalalti shayxaanaa tun akka hattuuti. Hattuu yoonii fi harka tokkollee muran lachuullee yoorraa muran harkuma muraasan lol waggaa waa agarte sossoofti jedhan waggaa agartee waa ija siiti waa agartee harkaan fudhachuu hin dandeessu malee harkuma dooluu san sossoofti jedhan waggaa waa agarte. Duuba adi santu gurbaa san biraa se'oo fi qalammee isaadha jaami'aa keessatti nama haala qabu hadiina qabu diin qabu rabbi walitti fidee gurbaa kanaan wal taatee odoo isaa wajjii murtii takkarran gahin qalammee isaa si dubbisee. waan keeka duraatti deebite odoo miizaan irra if hin kaayin. Walumaa galatti dhiironni seedhaamnu maali gabaabinaan yaa obboleettii teenya ta dura ati ilaal waa hunda dura karaa rabbii keetii deebii karaa rabbii keetii deebii toobaa qulqullii toobannu. Rabbiif irbuu seeni eegaan gurbaa gartee boodaa kana maqaa dhabe. Gurbaan kun diinis ni qabaa haala bareedaa qabaa kanaa wajjin bultii jaaradhatti muradhu rabbii keetiif irbuu seeni akkuma dhiiraa tokko waa wajji isin haasofne jaalala shayxaana dura rabbii keetiif irbuu seeni. Talammeessaadha isuma kanaahu istikhaaraa salaati rabbii keetiin mari'adhu yaa rabbii gurbaa kanaa waliin dhufidii kheyrii walii qabaan. yaa rabbi yoo toltuu waliin qabnee jirruuf duniyaattis adda nu hambisijii rakaa lama salaatii akhira halkanii akkaataa itti salaata istikhaaraa salaatan kitaabaa jira zikrii saniis baradhu rabbii keetiitti waywwadhu. Ta sadeessaadha hatattamaan hatattamaan yoo gurbaa kana dhugumaan akka jettutti haala qabaa diin qabatti amantu taate dafii hatattamaan ni haa godhu. Ni haa if godhu. Gaafa ati ni haa if goote. gurbaan duraa suni heerumtee gaafa dhage onneensaa achuma baqayti wanni takka ta'inni si godhu hin jirtu. Kanaaf wanni ragaa ta'u tifoozoonni isaa warreen gartee warri gurbaa gurbaan sun bar warri isaanii akkana akkana akkana jeessi himu kun isaaf si bilcheessuudha bar nama biraa si jibbisiisuu bar takkitii tana beeku. Wanni ati if dura kaayuu qabdu rabbii tokkicha qofa rabbii kee sodaadhu. ruqyaa shari'aatis namni tokko ka ija namaarraa if shakke sixiriirraa if shakke waraansa jinniirraa if shakke dhukkubni ilma namaa sadeenuma kana akkatti ruqyaa fi qara'an baradhu kitaabawwan adda addaa ka dhikrii barbaaddadhu kitaaba maan maqaan irqi nafsaa ka binafsi ka juufa kitaabni kun diqqaa fi guddaa qaba qarshii kudhan hin dabru yoo biyya arabaa jiraatte. Xusna Hasiinfaa kutubni gartee الدعاء الشامل الدعاء المستجابة جوفا شفتي في كيسة قبدي نمني قرتي إجانا مرة آياتوان أدى أدى ذكري أدى أدى خندين كينين وبرسيس وان قراني يو كاستي سنقرا وندن دين يو قل هو الله في قل أعوذ برب الناس رب قل أعوذ برب الفلق جرخنا بيت مرات رب ترب سورة الفاتحة مرات رب آية الكرسي بقرا خيسا الله لا إله إلا هو الحي القيوم خيو مرة تربسونيس آخر سورة البقرة رمى إساء آية آمن الرسول في لا يكلف الله لمن كان تربة سورة البقرة راقم درا حما أولئك هم المفلحون بكجود سنيفك أرئي بشانك أرأب يوك أرأتشم بين أبا منخيتي تكاهو أدو إسان هيرو من درتيس نمني ربي صداتو خدين كبوان كناتك أرأجيني خنت فيدني وان وسواس قرتي أكسنا وداسا سموتي خيسا باس الرهدون ما ديرا في دالاس والنميلو yaada yaada sammuu fiitiin waan rakkoo takka odoo rabbii tokkotti yaaddoyne ilma namaa firraa eeguudhaaf hirriiba dhabuun dhukkuba guddaa sifitti nyaata si dhorkiti heeruma si jibbisiifti kaan agartee qariinaan jinni wanni dalaydu nama haala qabu kan agartee barbaaddi rabbiin faaga gartee gaariirra si haa kaayu akkarra caalu rabbiin si haa maratu wannin akka sitti jabeeysu faga shayxaanarraa fagaadhu ibaadaa jabeeysi dhikrii guddisi rabbiin akkarra caalu si haa filu. Iyyannaan lammeessaadhaa akkuma isan mee dhaggeeffadhaa obboleeyyan kiyyaa hayisaahuu kadhiiraa warri gartee jaartii fuudhanii haadhaa abbaa fi bira dhiisu. Ka'isii tanaaf ollaa isaanii manan godhin ilmoo qabaattu qabaachuu baattu warrarra hayanii biraa deeman. haadha abbaan isaa kun boolisii intala tanaati. Mee warreen akkanaatis as keessattiif ilaala. Abbaan iyyannaa tanaa galmeen isaa dhibba saddeetii fi jaha. Akiyyuu obboleessi keenya kun. Biyyatiyya irraa hara biyya ollaatti hin bahe barnootaa fi waa carraaqachuudhaaf. Amma biyya san keessatti ani barsiisaa ijoolleeti. Garuu hangumaan barsiisu kana keessatti sammuu tiyya keessatti bultiin jaarradhaa takkaan irraanfannee dandeettiillee hin qabaa. dhalaan fuudhulleen ni jirti. Garuu kaayoon tiyyataniin sammuu qabu intala biyya tiyyaa fuudhee biyya tana fidadhee yoo biyya tanatti ajalli rabbiillee natti dhufe ilmaan kana fudhattee ta biyyatti galchitu kaayoon tiyya tana. Tanaaf jechaan warra gartee biyyaatiin wal mari'adhee dhalaa lama barbaadanii naa hurfeeysan takka qaraatii ammayyaa akaadaamii xumurtee taa'u jirti. akkasitti isii tana qubanaa laatanii akkasittiin isii tana ga'amma ifumaaf hin dubbise. Gaafaan dubbisuu ta dura wanneen gaafadhe salaata harkaa qabdaa hin jeeni eenaan jette. Akkana akkam laalta bultiin haadha mana kiyyaatiin si godhachuufidha tolee naan jette. Akkas taatu ga'a. Eedemeetiin manguddoo ergadhe ergadha akkami ergadhu naan jette. Akkasittiin gaa warra keessaanii san dhaqee intala qaadhimadhee hoggaan nikaa godhee fuudhe. ganamarraan isii sanatti himadhee beekigaa an hoggaansii fuudhe bakkaan jirutti bakkaan jiruun si geeffadhaa asitti kophaa si dhiiseen deemuu jeen tole marabbaa naan jette anu akkasiin fedha. Kanarratti waliigalleeti guyyuma tokko gartee intala guduunfaa geessuu fi nikaa godhuunis guyyuma tokko xumurame. Akkasittiin fuudhee dhufee fuudhee karaa gartee bakka hojii tiyyaatti waliin deebine. eegatu baatii muraasawwan waliin jiraanneen boodetti wani naan jette yaa abbaa mana kiyyaa ambiitii tunnaan taane qilleensisiidha ani hedduutti hin gammaduu naan jette anilleen meenuma obsi biyya takka haala siitii fi nyaata siitii fi waa hundaa ulaabtutti hin baratani insha Allah ni barattaan jeen haa ta'u oduma gaa akkanatti isii tana sabbarsiisu waliin jirru ilmoo lamallee argadhe. Egaan ilmoo gartee lama argatteen boodetti egaa ilmoo lama arganneen boodetti dubbiin dubbii durii miti aboo duraaniin si hime anamma ilmoo sarkadhe ilmaan biyya tana keessa guddifachuu hin fedhu ani ammaas arraas boruus jaalattuu jibbitu kunoo meeshaatii yakurfeeffadhe jettee walitti qabattee muratte. Gaafaan sadarkaa isin geesse kana arke anis gama kiyyaa gadi bu'eetiin wahuma isiin tun irraa jettuu jira. Duraanuu yoon intala biyyaa fuudhee ajalee rabbii natti dhufe intala ilmaan kana biyyatti galchituun barbaada je'eetiin ture. Tole je'eetiin hayyamiif. Akkasittiin isiis fuudhee ijoollees fuudhee mana hireessee fi biraa deebi'e. Dalagatti eegaan deebi'e masruufaniin ergaa fi amma wal dura boodaaniin tilifoona halkanii guyyaa dubbisa. Eegaan bubbuleen booda amma dhaqeegaa mana gartee hiraa keessaa baasee. karaa mana kiyyaatti isii galche. Deebi'eetiin haadha tiyyas bira qubsiise. Amma yaa haadha mana kiyyaa isiin tun haadha tiyya siifillee haadha ija haadhateeti ilaaltun naalaali je'eetiin biraa kute. Baatii lama odoon gahin idduu isaanitti warreebuun wal shakkuun wal gaaduun argamtee intalti gartee joollee siidhaa fudhattee kutte halaa warra isaanii. Amma achi dhayxee warra haadhatii mana keessa kophaa dhiiftee mana biraa kireeffattee ilmaan siidhaa achitti guddifachaa jirti. amma duuba eega isin achi bulteen booda haati tiyya if dadhabdee ijoollee tiyyaa ijoollee ilma kiyyaatiin laala jettee ziyaaraatti dheyte. Gaafa isin dheytu eenyumaa turraa qabare maaltu mana kiyya sifiti achi qiyaamaan taate inuma harkaanillee dhooyta jedhan ammoo manarraa deemtee galtu malee karaa mana keetii mana sii dhiiseetiin deemi maaliif asitti na dhufta jetteeni manarraa baafte. Akkasitti ollaalleen dhirti dirmatanii mee suuta hin jarjarini jaartii gartee ilma keetiiti haadha haadha jaarsa keetiiti suuta hin jarjarini jedhanii irraa baasan. Inumaa eega isii tana baasanii isiin karaa manaa sidhaa gala deemtu jala deemteeti arrabsaadhaa gaggeessite. Amma waan kana dhagaheetiin silkiitti dhawee waan akkanaatiin dhagahee maaltu tanaan dhufe hin jeen. Hayyi aboo ati akkanaati. oduu gartee alaa funaanee jaartii ifirratti bobbahu ati ifiifuu hakkanaa hakkanaa jettee arrabaan quncee narraa kaafte. Waan namni gartee asirratti waan akkanaan naan jette je'ee himullee miti qaanjidha. Duuba dubbii wasanaa baate yoo ni kajees ijoollee lamaan qaba. Mee gama keessanii fi agarra maal na keessanii. Akkana jaa obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya wanni siin jennu qalbii irraa siifi fakkaataa kee. warra jaartii fuudhee haadha abbaarra dhiisu. Ilmaan qabaattu qabaachuu baattu. Rabbuma tokkicha isin uume sodaadha bakka feetanitti. Haadha abbaa keessan kuna maleekan seena. Sabara abbaanis intala laalee yoo yoo intala tana wahu toltuun dalaydulleen taltuun isiilleen isaan biratti hamtu. Haatimmoo achi waan kana daran. Ta nyaatasii maal nyaalti maal dhuydi eeysa dheydi eeysaa dhufte halkanii guyyaa jala deemtu takka haadhaan jirtu. Ta walduraa booda waan agarte gabaasaa si galchitus hin jirtu. Sababa kanarratti meeqaatu jaartii isaa tana ija isaan laalanii laalee odoo waa takka bira gattaa'e isii tanaa wajjiin haasawee waa hunda keeysan baratin wallaahi meeqaa jaartii hiike fagoo taa'e. Inumaa barkalamaa fi kana hiike ta duraa isiin hiisiftee ammallee fuusiftee aboo dhalaan dhalaan nurraa dhiisituuni sanuma jettee namni kun duuba aaqilaa if arkee arra booda ani yoon qaalii ta'e fuudhee haadhatii jajaartii tiyyarra bobbaye je'ee kakatee namni sun kagartee nama aqilii qabu jaartii isaa achirraa baasee nama bakka biraa galfatee jira. Rabbi isin uume sodaadha. Warra keeysan yoonii fi dhugumatti jaalala qabaatan warra isaanii bira dhiisa. Takkaa ollaa mana isaanitti mana godhaa fi hireessaaf achi dhiisa. Achitti haadhasii biratti jiraachuu dandeessi. Ammoo jaartiin gurbaadhaa haadha gurbaa wajjiin jiraachuun ibidda bara waa nama keenya qofaa miti. Uummanni nuti arra keessi arabaa kunillee nu darani. Gaafa dura fuudhurraa guyyaan hiikaa godhanirraa irratti murtii godhan akka mana haadha abbaatti hin galchine. Mooraa keessatti manni gartee isii yoo kophaa ta'e malee. Sanillee itti gammachuun qabdu isin maaliif akka fedhiifsi itti deemu jiraachuu hin dandeessu. Yoo huullatte, yoo tolfatte, yoo bareeffatte, eenyuuf tolfattaa dubbiin biraa dhufte. Duuba dogongorri guddaan keeti ta duraa akkuma gaafa duraa biyyaa baaftee bakka dalagaa galchitee deebite san silaa wanni sirra ture. Wanni sirra ture dalagaan akka achi dalayduu san gartee waa barsiiftuu san madrasaa tokko godhattee biyyatee keessa as deebitee. ilmaan namaa barsiifattee dachii biyya abbaa keetii fudhattee qotattee yookiin bitattee yookiin dukkaana wayiillee dandeessu banattee ilmaan kee dura akka itti jiraattu yaaduu sirra ture. Turi takka. Talammee isaati. Haatee haadha mana keetii mana kiraa baaftee mana galchite haadha ta'e itti fidde. Gaafa haadha ta'e tanatti fiddu akkuma reefu siin jedhu. Guyyaa ol seenterraahi haati tuni guyyaa dhufterraa alawaada siitii fi mana hirriibaa siitii fi waan nyaatamu waan dhugatamu cufa cheeggooti walitti qabdee shalee jiduuba. If malee quban qabdu maarree quban qabdu rabbuma tokkicha gartee isii uumeetu beeka jechoota afaan sirraa bahu. Duuba gowwaan meeqaatu kanatti haasawa haadhaa fuudhee tole ummaa je'eetuma silaa yaada sii fuudhee kalman tala namaa irratti hin bobbaane furmaata laaluu isarra ture. Furmaanni sila ate laaluu filachuu sirra ture haadhatee bakka duraan jirtu deebiftee takkaa'uu mana kee hireeffattee takkaa'uu haadhatee san manuma sanit dhiiftee. namoota aanaa keetii obboleeyyan kee haa ta'u isii bira galchitee hamma ati ibsirreessitee dhuftu haadhatee achuma dhiiftee warra keetiin halaas baga dhufte baga deemte si galee amma dubbiin dhufeetii waan kana keessa bara jettee dhayxee keessa bartee bakka jirturraa isaan gartee qo'achaa gaafa dhuftu wal bira teessisee wal bira teessiftee waliin fayyiftee. ummaa atis as jiraadhu atilleen achuma jiraadhu ammoo haadhatiyya guyyaa kudha shanii dandeessuu torbaanii dandeessuu naaziyaari kuni haala kabajaati kabajaan dhuftee biraa deemti siigalee inumaa haati yoo gartee namoota biraa fira biraatii wajjiin obboleeyyan dubraa qabaattee adaadoo ofaanii wajjiin nama lamaa sadii ta'anii ziyaaraa kachiin bulle dhaqanii deemuu danda'an bifa kanatti odoo waan kana hojjatte arra sadarkaa haati teechi dhayxee jaartii tiyyaa arrabsite ni arrabsite ni dhoowwite jedhanii mujrimoonni faasiqoonni haasidoonni oduu sii gabaasaa jiran kana fudhattee warra keetitti silkii dhoowwite irratti bobba'uun sirratti haraam sirratti yaa ayyuha alladhiina aamanuu ijtanibuu kathiiran min adhanni jaaban rabbiin laal dubbii namaa fuutee yaa akii nama irratti si haadhaan namarra bobba'uun haraam kanaaf jecha amma ati as gara galtee gaafa ati haadhatii akkas goote akkas taate jette isiin duboonni gootu maali namni bar isin hin dhaga'u isin lamaan jidduu jira ammallee kana naan jette kana naan jette jette ifa arrabsuun ati sihi situ if dhabe kanaaf jecha obboleessa kiyya ganamaas jaalattee fuute ganamaas isaaniitu siifile arra duuba ilmaan kee kana haati biraa yoo dhufte jidduu teessee haadhani taatiifi dhibbarra dhibbatti hin taatu. rakkoo yoo si goote malee wanni irra caalu hiikkatti hin jarjarin amma si galee arraa boru odoon jen deemi dhaqi yoo amma keessatti gal hangallillee taate dhaqi waliffiti wajjin haasayisi mahaate mataa dhungadhu balleessaan tajaartii tiyyaati humaji balleessaan tiyyaji waan murtiis fi muri manguddoo illeetti hin barbaadin atummaan waanin siin gammachiisu honooji haadha mana keetiitiin ka'i dhungadhu jii ati isii duubatti wal ta'i haa mataa dhungattu balleessaan tiyyi maaluma godhatta yaa gowwa akkasitti itti naatufi ji'i si galee akkasitti walirra deemaa ji'i biraa deemi dhumarratti ammoo wanni si jabeessinu bakka jirtu san achi jiraachuun kee warraa fi ilmaan irraa dogongora guddaa. boru odoo teessuu sababaa dubbii namaa fuutee tabira achi fuuta. Ilmaan kana sii facaaftee deemuun mala. Rabbii kee sodaadhu. Aqliin deemi. Namarratti hin bobbahin. Dubbii nama aaqilaa si galee hayyoota warra rabbi bee sodaatu hadiin qabu wajjin wal mari'adhu. Malli maalii rabbiin faagarra si haa hawu siin jenna. والسلام عليكم ورحمة الله
maashaa Allah sheekaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaal Islaam. Rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isiniif haa dabaluu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya Rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما